Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كوجمتوته dhaggeeffattoota raadiyoo Nuur al-Hudaa. Alhamdulillah gargaarsa Rabbii guddaatiin sagantaa guyyaa kamisaa qabannee dhihaanne jirra. Murtii dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa kan nuuf dhiheessan sheeka keenya kabajamaa fi jaalatamaa Dr. Lawaa Islaam. Turtiin keessan nu wajjinaa ta'u.
dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa dhaddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa Daddacha jaalalaa warra dhugaan wal jaalatu warra karaa halaalaatiin walitti hidhamee bultii jaarrate warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun daddacha irratti dhihaatanii jiru abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira abbaa moohatuu walitti ilaalla Daddacha jaalalaa iyyannoo jaalalaa Qilleensi jaalala bubbisii halaala. Qilleensi jaalala bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أهل علينا شهر الصيام والصلاة والسلام على خير الأنام نبينا محمد خير من صام وقام وعلى آله وصحبه الأطهار الأبرار أما بعد يا قبر الربي dhaggeeffattoota hordofootaa TV Nuural Hudaa walumaa galatti waa hunda dura assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu obboleeyyan keenya guyyaan arraa tanaa keessatti sagaleen tun isin gahaa jirtu halkan khamisaati halkan khamisaa hunduubaa baatii shacabaanaarraa guyyaa kudha sagaliiti barri kumaa fi dhibba afurii fi afurtamii shan akkuma san akka gartee oromoottis guyyaa diidamii sagalii bara kum lamaa fi diidamii fi afurii akkana jechuun gaa shacbaan eega guyyaa kudha sagal ha ta'u ta'e wanni gartee ramadaanni seenuuf nu hafee guyyumaa kudhan hin caalu guyyaa kudhan illee hin gahuu obboleeyyan kiyya. duba waan akkana taheef jecha akkuma beeytanittuu yeroo tana keeysatti baadiyyaa cufa keeysattis majlisni ni dhaabbata akkuma san magaalaa cufa keeysattis akkuma san warreen ala jiru hagaree adda addaatti barnoota qoodaa jirus namuu soommanaaf qophaa'uudhaaf labsa dabarsan. Nutis gaa akkuma san warreen heera qaba heera kana qabanitti hidhanneetuma. akkuma duruu beeytanitti warreen proogiraamaa dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaatiin dhaabbaturraa eegallee tiknikootaan lammeeysinee gaazexenyootaan sadeeysinee walumaa galatti wanni gartee isin beeysifnu obboleeyyan kiyya. Halkan idanaa kanarraa eegallee proogiraama gartee dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaa dhaabuu isin hubachiifna. Rabbiin duuba sagalee arra dabarsinu tana tarraa boodaa rabbiin nuun godhin anaa fi obboleeyyan kiyyaas akkanumatti warra gartee rabbiin umrii dheereysee isinii wajjiin qilleensa gubbaa wal qunnamuu rabbiin haa godhu. Akkuma san soommana kanaan duratti rabbiin nun laqaaqiin waan soommanarraa nu heewasullee nuu fi obboleeyyan keenya addunyaarra jiran cufaahu rabbiin irraa haa qabu. warra gartee fayyaa dhaballee kan hiree isaanii keessatti kaayoo isaanii keessatti niin soommanaa niyyaa qaban akkuma san odoo gartee niyyaa qabanuu warreen addunyaarraa deeman kaganaallee deemuun jiraatus addunyaa tanarraa soommana kanaan duratti fayyadhabaas rabbiin gartee nu haa fayyisuu warra gartee addunyaarraa deemallee rabbiin gartee hulaa jannataa isaaniif badee isaan haa badhaasu cufuma keenya ogaa soomana soomannu san rabbiin nurraa haa qeebalu warra soomanee irraa qeebalamurraa rabbiin nu haa godhu rabbiin warra soomanee hirriiba dhabee nyaata dhabee dheebootee akkanaa wajjiin soommanni irraan qeebalamne irraa rabbiin nun godhin warra gartee waan facaase muratu irraa rabbiin nu haa godhu akkuma san dhuma irratti gartee warra gartee saartifikeeta xaliyaa azaabarraa qulqullooytan azaabarraa bilisoomtan warra gartee rabbiin isaaniin ji'urraa rabbiin nu haa godhu meegaa ammaan tanaa karaa gartee warra obbaloowwan keenyaa iyyannaa galfatanii pirogiraama dhaddacha jaalalaatii fi riqicha sunnaatiis odoon tahin arrakkaan arkoo kanatti warruma gartee dhaddacha jaalalaa natti fakkaata duraan dursee gaafiin ta obbaleeyyitii teenya takkaati. Yaa shamarran keenya keessaahuu dhalaan yaa shamarran keenya yaa intala islaamaa intala muslimaa yaa ta islaamummarra dhalatte yaa ta rabbiin qajeelchee islaamummatti nu galte mee iyyannaa tana dura dhaggeeffadha. Iyyannaan tuni galmeen isiidhaa dhibba jaha fi saddeettamii afuri. Akka jettu obbaliitiin teenya tun ani biyya arabaa keessaan jira. Akkuma gaa ilmoo namaa takkatti waan dhiirarraan duroomneef jecha waan intalti dhalaa takka ganamaan bultii jaarrachuun dirqama isiirra taateef jecha gurbaa tokkoon wal baranne. Gurbaan kun hoggaa guyyuma dura wal baranneerraa addeetii ja'ansi wajjiin bultii jaarradhee mana haadha mana kiyyaa ta'uu dhaan hamilee qabanaan jedhe. Anilleen gama kooti mataallee mammarree hancuufallee liqimsinee hatattamumaaniin ergadhuun jeenga bakki dhalaan ifin kennitu namaan irraa dhaladheen qabaa manguddoo ergadhuun jeen. Innilleen gama isaatiin hireen kennine yeroodhaa fi hatattamumaan manguddoo ergatee manguddoon warra keenya dhayxee waliin gatta'anii eega yaada gartee isaan dhufaniif baraniin boodetti warri keenya duuba dhufuu keessan garree jeeyni keenya barbaaduu agarree isin ammumatti duudarra isin kaayuu barbaadammoo intala qaadhimattanii gaafa isin itti qophooytanii fuudhuu feetan jennaan lakki nuti hatattamumaani gartee arruma fixannee ni haallikka nu gootan feenaa ja'aniin warri keenyalleen duran dhaabbanne akkasumatti yeroo gabaabduu keessatti hiree kennanii fi guyyaa san duubaa gurbattiis gartee labsaa dabarsanii waan barbaadu waan barbaachisu qopheeffatee akka guyyaa akkasii san deebitan jechuun adda yaa'an. Waan bakka tanatti nama ajaa'ibsiisurraa gurbaan kuni waan guyyaa san keessatti manguddoon irraa barbaaddu waan guyyaa san waliin haasawan irratti waltaan kan harkaan qabu maallaqa. Tanaaf yeruma san keessatti natti bilbilee na dubbisee ani waan ja'an kana takka illee harkaan qabu anas kenna naalii qeessi. Yoo maarii ja'anis waan maarii yoo gartee waan haadha abbaa ja'anis waan barbaachisu kenni maa if duuban deebiin hin sodaatin naan jedhe. Akkasittiin duuba gaa namtichi kun dhugumaaf gartee bultii na wajjin jaarrachuudhaaf na barbaada. Inni immoo qabeenya kiyya waan hin carraaqee horii kiyyatti hayyeellaaf deemaan sammuu tiyya keessan ittiin dhufne akkasittiin gaa maallaqatti kenne. Hoggaa waan kana gartee fuudhee ganda isaaniitti kennee dhaqanii waan kana sirreessanii niqaa hidhame boodaan waan gaa nama ajaa'ibsiisu anilleen gama kan kootii horiin gartee gurbaan isinif fide kun horii kiyyaa inni liqeessee fi inni hatattamas jirjara itti taate huma harkaan qabu jee wanni nin gartee warra keenya beeksise takka jirtu. Haa ta'u egaa eegani kan godhamee baatii sadii waliin teenyeen booda odoo gaa aruuzaa hun seenin namni kuni karaa biraatiin natti dhufe maas lammeessa. Wanni naan je'e addeetii jagaa namni lama hawal fuudhu kun gaa goojoo qabaachuu qaba. Mi waan qabduus kenni anis itti de'eetiin. mana jaarrannaa naan jedhe. Namni tokko dhugaan kartee hafuudhaaf deemu mana jaarrachuu baatus mana kireeffateetuma addunyaa tanarratti harki dhibbarraa harki saddeettan warra mana hin qabne kiruma keessa galan garuutuuga amma baatuma sadii keessatti maallaqa biraa na gaafachuun isaa mana ijaaranna anaan jechuun kun waan minoonni biraa na dhagahamtee obbaleessaa ani waan ani baasees anaatu beekaa waan narraa fuutee hunuu baatee hangana naaf hin deebifne. ani waan gartee ati hoggaanii fi waan san fixe fookiin baankii irraa baaftee yookiin gartee mindaa kee waan baate sadii waan fudhattu hunu haqa kee hoo jettee waan naa kennituun si eegaa ture ani walii maallaqaan sitti kennu hin qabuun jeen. Gaafaan an akkana jeen namtichi kuni na dhageeysa ee anarra booda fuula keetillee si arguun fedhu sagalee tee dhagahuu dhiisi je'ee. jawwaala gartee fuulaan na dhawee na cuqqaallatee narraa calje baatii afur naaf inni wal quban qabnu jara keenya baatii afur jechuun gaa guyyaa meeqa ni beeytani guyyaa dhibbaa fi diidam ta'uun dhabu amma gaa ani fuudha kana keessatti nama gartee miidhame kakasaare ta'uu kiyya fitti dhagahee halkanii guyyaa guyyoomuma namni kun na dubbisaa yomsu tilifoona narraa murate kana na deebii naa deebisa yoomuma gartee ni kana godhe kana godhate kana jaartii tiyyaa na beekee haqa narraa qabdi nyaata dhugaatiin uffanni daarrisi illee narra jira wal'aansisii narra jira jechaa beekee akka jaartiitti akkamin na yoom na laalee na dubbisa jeetiin halkanii guyyaa eeggataa ture. Amma gaagaafaa dubbiin bakka tana geesse kayitiin har'a warra keenyaas dubbisuun hin taatu. warra isaanii illee dubbisuun hin taatu obboleessuma isaa tokko laalee barbaadee rakkoo na mudate tana obboleessi kee kana godhe jee dubbii galarraa kaasee waan na mudate kana itti odeesse obboleessatti. Obboleessinis rabbiin ajirii haa katabuu fi yeruma san keessatti waan kana gaafatee oofaarra babaase sababaa inni loleen itti aaruu kanarratti hulaana cufatee narraa banee na dubbisuu eegale. ani gaafa inni na dubbise obboleessa hanga na dubbisuu dhiiftee yaadatta ammati baate afuri guyyaa dhibbaa fi diidam ani jaartii teeti fayyaa qabdaa maal taatee nan quudhine anamma ol si qabee gaqqabee si raase si miicee micciire ati nama gartee bultii wajjin jaarrachuu ta'uu miti ani waraquma tiyya naa kennin je'en inninis akkuma gartee nama. waan kana jecha afaan kiyyarraa bahu na eeggachaa jiru maaltu rakkoota na fidee fi maaltu fidees kanan gaafatin ani qophi xaliyaa ta'e sii kennuuf ani qophi si hiiku afaaninis ammoo wanni sirraa fedhu waaniin guyyaa gartee warra keessan geessine waaniin si baase cufa ilaal harkarra naa kaayi. hoggaasa waraqaate harka irratti sii kennaa naan jedhe. Duuba odoo gaa jecha kana anaan hin ji'in obboleessa isaatiif deebisaa godhee ee intalti gaa akkana siin jette suni yoo gartee hiikama ka barbaaddu taate ani qophiidha garuu akkuma gartee ergaa isiidhaa taatee natti dhuftetti ergaa tiyyaa sitti geessi akka gartee waaniin ani baase na galchitu. dhugaga waan inni baase hin jirtu ani gaafa kana keessatti obboleessisaa kana ittillee kakadheetiin akka inni waa takka gartee keessa isaatiin baasii waa hedduu itti odeesse eenyuutu na dhugoomsa innillee nan gaanfadhe kakadhuuf nan dhugoomsan warri keenyallee nan dhugoomsan waan kana gartee inni fuudhee warra isaanii kenne warra keenya kennan. warri keenyaas waan isaanirraa dhufe kan intala nyaatu itti kennee liqeessee fi anaatu qooda godhee fi hin dhageessisin eenyuun na dhugoomsa. Iddoo tanatti midhaan willee fi dhagaa jidduutti daakamu ta'ee halkanii guyyaa hirriiba dhabee nyaanni natti mi'aawu dadhabe karaan goru wallaallaaniin mee addunyaan tana gubbatti warreen akka kiyya kanatti miidhamee sobame jaarsa gartee bitatu. if goonee if xiqqeessine kun akka narraa gorsa fudhataniif ergaa tantuu hara keessan ergadhe meena dhaqqaba koo guddoo keessaan jiraa jettii obboleettiin teenye tun. Yaa ahlal islaamaa wanni isin jennu hogguma takka illee hoo gurbaa yoonii fi intala takka jaalate intalaan gartee si fuudhuun fedhaan haraamii miti. Intaltii dhalaalleen gurbaa tokko yoo jaalatte na fuudhi jechuun halaalii malee xiqqeenyaa miti. Garuu gamu malachuutu keessaa'u intalti dhalaa takka hogganii fi gurbaan tokko isii gaafate hatattamumaan akka nama gartee firiin xiixa dhiiraatii fi haraaraa dhiiraa qabutti if gootee odoo gurbaa tokko wajjin teessee akka laalcha shari'aatti waliin laallan odoo gamarii waliin hin dabarfan odoo waa takkaan odeeyfan akkanuman lafaa kaatee na fuudhi jechutti jirjiruun sheenaa nama keessaan baane. Lammeessa dogongorri dogongoraa olii dogongorri dogongoraa olii if xiqqeessaan xiqqeessaa olii intala dhalaa takka taheeruma feetu nama rabbiinu fuudhuu isarra dirqama hin godhin yoonii fi dandeettiin qabaatin rabbiin maal jeen nama dandeettiin qabneen waliyastaafiif illadiina laa yajiduuna nikaa'an hattaa yughniyahumullah akkana jeeban rabbiin namoonni dandeettii gartee fuudhaan qabne liqiin fudhatin intalaarraa hin liqeeffatin nama biraarraa hin liqii fudhate ifiin hin dirqiin hattaa yughniyahumullah hamma rabbiin karaa riskii isaaniif laaffisuu jee nabiin keenya leen akkuma san jee alayhi salaatu wassalaam man istaxaaca minkumul ba'a jee yaa ma'shara shabaa man istaxaaca minkumul ba'a falyatazawwaj namni xaaxaa fuudhaa dandeettii qabdan hatattamaan fuudhaa jedhe. Tanaaf jecha dogongorri dogongoraa oolii nama rabbiin ba'aarraa buuse nama nabiin rabbiillee wasiyyaa dhaameef dhalaan ba'aarraa baadhatanii na fuudhi jechuun kasaaraa hongan qabne nama diinsa nama waa takkarraa hin beeyne tana akkas tahuu dhalaan haa if beeku. Sadeessaa obboleettii teenyaati ifti qeessitee bar kabajaa ofirraa fuutee bar si galee siin na bitatee bar siin naa waan kana ta'e siin jaahilli galatan beeku namni rabbiin sodaan namticha diinsaarraa humaan beene haala saarraa humaan beene lafaa kaatee horii gartee waan warra keessanii fi maarii isaa ta'u irraa kafaluun atiif diqqeessitee dhalaa akka keetillee ni diqqeessitee duuba. Afreessaa ammoo inni gaariin ati gooti. Gaafate namtichi gartee sobamaan kuni ifiifuu sobamaa si sobee isaa wajjin shayxaanni si dagee maallaqa duraan sirraa fuudheehu galatoomi rabbiin ajirii si haa katabullee inumaa san dhiisi jaartii tiyyaanii kaa godhe jee ka gartee baati sadii as deebi'ee sin dubbisin. maallaqa biraa mana jaarrannaa je'ee si gaafachuun diduun kee waan gaarii gooti. Arra gaafa gartee kaduraa san kennuu keetiitu kalammee isaallee yoon gaafadde intalti tun akkanumatti arjaadhaa jechuu nama agarsiisa. Tanaaf irra hedduun gartee dhalaa dhiirtii gartee rabbi irratti hin irkanne rabbi boodaan kan lubbuu isaa irratti hin irkanne maal kaja'an taate waan nama ajaa'ibsiisu. dhala biyya arabaa jiru bar wanni fuunuuf maallaqa qofa wayi waan biraatiif isii fuunaa maallaqa qabdiifi ta mana namaa bittuu jira ta makiinaa namaa bittuu jira ta waan kana namaa bittuu jira yoonii fi waan san akkasii naan goone ani sin barbaadu ja'anii bar akkanatti dhalaan keenya if diqqeeyse garuu yaa shamarran keenya rabbuma isin uume sodaadhaa akka kabajaa ifirraa fuutanitti haadha abbaa keessanirraa kabajaan fuudhinaa fakkaattuu teessanirraayis kabajaan fuudhinaa. Shanaysa milikeeta nama haa'ina milikeeta nama haa'ina as garagalee sababaa ati maallaqa lammeessaa siif hin kennu jechuu keetiif si muruun tilifoona gartee sirraa murachuun guyyaa dhibbaa fi diidam dhabamuun isaa. honga kaa'inummaati. Kanneen akkanaa kana rabbiin addunyaa irratti isaaniin heddummeessin. Warreen isaanii wajjin dagamullee rabbiin ifaa beeysisu jahee isa ati immoo gama keeti rakkoo guddaa keeysa gartee ifneyxi boolla keeysa seente kana wanni fidee maali ganamaan warra keeysa warra kee karraa dhalatte kunoo quba qabaadha gurbaan kun nama akkanaati maallaqaan liqeeysee fi jetteetti himuu dhabuu kee ganamarra siitiituu if diqeeyse torbaysa meelal booddeen wanni toltuun ati dalaydee maal taatere gaafa lafaa kaatee obboleeysa isaatti himatte rakkoo tanarra geesse deebisaan isaa maal taate galanni kee kan toltuu dalaydee maal ta'e waaniin sitti baasee cufa naa galchi siin hiikaa siin jechuudha taate. Namtichi kun ammoo akka ati jettutti nuti isarraa humaan dhageenye waa takka saantiima caphaa tokko fuudha kanarratti hin baafne naatuu baase jetta. Eenyu gaafa kaniif godheree akka waan intalti dhalaa takka saala dhiiraatumaaf dharraa qabdu bitattu siitu if godhe jechuudha. Ammoo eega gaa'eyyannaa karaa keenya galfatte ta duraa wanni siin jennu. harka kee ol fuudhi rabbii keetitti boohi kana boodaan dhibdee teeta duraan awwaaltee cuqqaaltee san karaa warra keessanii ol fuudhi dirqamaa si godha maallaqa baafte cufaas waan baaftetti himi takka lammeeysa ati immoo dogongorri kee nahiihi jettee isaa wajjiin haasahu hiikka haasawuun hamma sababaa obboleessi kee loleenii si dubbisuu irratti hiree tanaa'uu argatte hiikka jarjaruun dogongora guddaa kana kana namticha kanarraa qabduus beeytu kan hanga inni si muree baatii afur fagaatees beeytu achiin dura baatii meeqa si mure baatii sadii baatii sadii booda eegani kaase godhate si dubbise maallaqa naa kenniif haya baatii afurii fi lamaan walirra fidi baatii jaha jechuudha. Tanaaf jecha waan kana gartee karaa san fiiguu dura karaa warra keeysaniitti deebisi dubbi. Sadeessa warri atirraa dhalatte gaamma dubbii tana waggaa dhugaa keessa baran gurbaa dubbisuu odoo hin taane deemanii warra soddaa dhaqanii warruma soddaasan takka nukkottaa jedhanii yaamuudhaafis mirga qaban maaliif isaaniitu si barbaade fuudhaaf. Duuba hiikkaadhaa fi kana intala nuu hiika odoo hin taane intalti tun eeganii haa godhamti baatii takka baatii hangana jirti baatii jaha intala takka manaan gahadha takka yoo fedhinnaan qabaanne ilmoo namaa kabajaa dhabatti kunu ala jirti intala gartee nuu qulqulleeysaa ja'anii haa gaafatanii akka aadaatti. Afreeysaa wanni siif dhaabnu afreeysaa warri keeysanii fi warri keeysanii fi warri gurbaa walitti guyyaa dhufan isin lamaanuu dhiheeysu qaban achitti sii fi gurbaa saniis gurbaa kana gartee dhiheeysanii waan silaa nami namaan jiru maaliif hanga ammaan tanaa intala tana galfachuu dhabde ja'anii haa gaafatanii. Isaan ammoo hatattamaan jaartii tee galfadhuu ja'anii haa gaafatanii warri keeysan warra isaanii irratti. Shaneessa yoo gurbaan kun akkuma siin je'e san dhageeffadhu akkuma siin je'e ati hiikkaa gaafannaan waaniin sitti baase naa kafali kajuute. gurbaan kun fuudhaaf naan deemuu jechuun yoo ifa sii galte ati kasaartee beekilaal maaliif maallaqa kee kana kan warra keeysanii duubatti isaanii marii dhabatti kennite kana masarajjaa takkaahuu tinnisa tokko illee hin qabdu ati if biraa waraquma takka illee naa katabi akka waan kanarraa fuute takkaahuu sagalee naa qabillee jette waan gaafatte waan hin qabneef. wanni akka hukumii shari'aa sirra jiru isaanii irratti haa kakatu maqaa rabbiitiin ani waa takka irraan fuune jechuu haa kakatu yoo odoo cubbuu tana beekuu kakakatu ta'e isaa faqa akkasaatti isaa faqa isin jidduu humna takka hin jiru. Wanni takka odoo bar mangistiitti illee kissii goote masarajjaa siin jetti waajjiraan. Tana waa taateef jecha gaafa kana qadiyyaa teessan yoo gurbaan warra isaanii amansiifatee kan gartee horii hangana gartee gaa isini kennine sannuu kennitan malee gurbaa nuti gartee intalan hiinnuun kun yoo kanarra walii galan horii kee barbaadatti dhiisi yoo dhugumaan jibbansa isaa qabaatte duraanuun dubbanne diinsaatii fi haala isaarraa illee waan takka waan himte hin qabdu waan qabdu kanaan khulciif godhi horii baafte kanaan khulciif godhiiti akkaataa furmaanni sitti argamu karaa qaadiitiin barbaadi rabbi waan dabareerraa gorsa fudhattee kagartee gorfamtuu rabbiin si haa godhuu siin jennaa obboleettii keenya. Iyyannaan lammeessaadhaa tunis iyyannaa eenyuuti iddoo iyyannaa obboleessa keenya tokkooti daddachuma jaalalaati. Galmeensaalleen dhibba jaha fi sagaltami. Mee dhaggeeffadhaa obbolowwan akka obboleessi keenya kun ani gartee baatii sadii duraan bultii ijaarradhe intala takka taniin qilleensa gubbaadhaan baradhe tiiktookiin tahuu feesbuukiin tahuu qilleensuma gubbattiin baradhee jedhuuba namtichi kun intala tana walitti dhufanii wallaallatanii waliin barra jechuu ammoo intalti tuniyye naan duratti heerumtee jirti naan duratti heerumte jirti sayyiba. Odoonni kaan godhatiniin duratti intalti tun jaalala nuti gartee waliif qabnu wahuma ajaa'ibaati. Duuba eega nikaa eegaan godhee jaartii naan taateen boodetti jijjiirami tokko dhufe. Gammachuman qabdu. Bultiin jaaree jeebar namni kuni bultii hogga jaaree kaa. Irraa mul'attii bara. Inumaa intalti ta ajaa'ibaati yoo hanguma sagaraa ol seentu taate malee halkanii guyyaa jawwaallummaan si lafan taa'u. Yoon dalagarraa dhufellee hiraataas haa ta'u laaqanaas haa ta'u naaf ni kenniti. Nyaata kana wajjin nyaattu. Nyaata hogganaa kenniti jawwaala fiiti. Maaliif rakkoon tun jee yoon gaafadde uummata takka hin jiru. obbalii rakkoon irraa qabdaa moo maali yoo hin jee uummata takka illee sirraa hin qabu. Haalli kun maali yoo hin jee furmaataan godhaati rakkoon gartaa nan gammachiifne narraa gammachuu hin qabne tana wajjin nyaanne tana wajjin dhuguu si dhoorkitu tuni maali waa takka illee hin jiru naan jetti waa takka illee rakkina sirraa hin qabu naan jetti. Waan nama gartee ilma dhiiraa biratti waan nama ajaa'ibsiisurraa yoo dhalaan gartee ifitti saalfattu taate waan amala intalti tun qabdurra oduma isiin jawwaala kana laayixuutiin bira rafa. Halkan bulee ganama lafaaqee yeroon dalagaa deemus isumaa jawwaala laayixuun biraa deema. Duuba rakkinni kun guddateen irratti wasanaa bee. Waan kana furmaataan godha jeetiin isii wajjiin haasa'uudhaaf anumaa wajjiin gatteessee haasa'uu diddi. Duuba mee ani kam haa godhuu yaa obboleessa keenya kun. Yaa obboleessa keenya ta duraati wanni siin jennu siifi fakkaataa keetillee siifi fakkaataan keetiis warreen rakkoo jaartiidhaa himattan cufti keessanuu dhaggeeffadhaa. obboleeyyan keenya kadhiiraa warreen yeroo cufaahuu rakkoo jaartii himattan haqa keessan ka jaartiin isinitti irra ifte himattan rabbuma keessan isin uume sodaadha rabbii tokkicha isin uume sodaadha lubbuu teessan keessatti maaliif hin dubbanne irrina ifi qabdan maaliif hin dubbanne waan waan kana fidu intalti tuni gaafa haatee intalti dhalaa takka mana isaaniitii dhuftu maal barbaadaaf dhufte bar nyaatan dhabne dhugaatiin dhabne uffatan dhabne bar raahaa ilma dhiiraati wajjin godhuuf dhufte gaafa ilma dhiiraa kanarraa rahaa dhabdi kabajaa dhabdi furmaata dhabdi karuma fedheenu haa ta'u maaltu jaarsarraa baqachuu fi manuma kana keessa jiraattee akka nama waliin beekne maaltu waan kana fida irrina gama dhiiraatii dhufu irrina keessan waan bakka tana dhufu if keessa deebi'a if gaafadhaa. sadhiiroo haqaan anballeessee haqasii keessatti jiru kami yoo haganda namaa dhayitee halkan dhalaa wajji hateessu taates arra oduun yoo oduu hamaltu taate manni kun cufti nama hima bakka cufa jawwaalaa jira moobaayilii jira oduu ati bakka dhayitee irraa gadi hin baane keessaa hoo dhalaan badduun badduun amma maal eegalte namaa wajjaarsaa wajjaarsa namaa tokko wajjin janaajinaa waa hedduu haasoytee. isii sanni beeytii tilifoonatti dhooyte bargaa maashaa Allah jaarsi kee haasawa waa beeka akkuma na wajji haasawu kana si wajji haasawaa jettiin bar akkana bargaa sillee gaafadheetiin dabar hiikee wajjin hin jirruu naan jedhe amma tuni gowwittiin intala isii hassaduu deemtu tagartee mana isii baasuu deemtu dhugaa fudhattee laaqaa fudhattee jaarsaa wajjiin rakkoo walirra fidaa jiran. yaa obboleeyyan isin dura hujii yoo qabaattan taate karaa deemtuun bakka irraa dhuftuun jawwaala kee keessatti dhalaa walitti hidhannaa qabduun waan kijibaan dhalaa wajjin haasoyte isii fuudhaaf jaartii tiyya hiike jettus oduun cufti nu geessi isaan bira daran akkasuma geessi. Takka karaa san if eegu talammeessaa jaartiin teessan tuni wanni mana isaaniitti dhufte akkumaan reefu jetti. haqa hedduu qabdi nurra dhalaan tokkoffatti firaasha isii qananiisu wajjin rafu abbaa wajjin hin rafu adeerri wajjin hin rafu ilmii wajjin hin rafu obboleeyyan hin rafu eenyu ka wajjin rafu eenyu haaraam irraa isii duroomsu gaafa ati daftee alaan galle gaafa ati isii gubbaan dhalaa biraa wajjin kaasoytu taate waan kana maaltu fidere anaatu fidee beekiiti rabbi sodaadhu hamma dandeessutti harka keef kenni itti dubbii tana furmaata godhi. Ammoo wanni siin jennu mee dubbii tana ol fuudhiiti. Namni namni gartee sirrii wajjin haasawuu hin dadhabne haati eenyu intalti haadha isiiti. Haati gartee intalaa gurbaa soddaa ni jaalatti. Lubbuu lubbuu kennitiif waan abbaa ilmoo tanaan nyaachifne isa nyaachifti yoo mana sii dhaqe. gattaa iyyaa umma haadhatee talammee isaati isiin akkana nagoota jii isii tanaa wajjiin haasawi. Yoo haati jijjiirama karaa haadhaatiin hin dhufin waan ati hin qabnellee itti odeessuun mala. Haati si jijjiiramuun mala. Karaa adaadaa sii garagali. Yoo adaadaan furmaata godhuu dadhabde karaa haboo garagali. Dhumarratti furmaanni tokko dhabamnaan abbaan dhaqi. Haqa kana. yoo karaa cufaan furmaanni hin jirre obboleessa keenya dhagaye tokkoffatti waan sirraa feenu karaa rabbii keetii deebi'i. Duraanuu faaga rabbii irraa badde sii rabbii keetii wajjin hidhannaa hin qabne odoo rabbii keetiin hin mari'atin fuudha kana jirjirtee seente waa takka intala tanarraa wanni ati himte hin jirtu ibaadaa qabdi hin qabdu. Tana waan ta'eef karaa rabbii keetii deebi'i rabbi kadhu. lammeeysa ati hoo jaartiin tee hoo akkami mana keessatti karaa ibaadaatti mee if keessa deebi'a. بل ربنا كجي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين جابر نموني كرتي خيسه أكا جارسا جارتيت ولينجرا نموني منا تكو خيست أبا منا هذا منا إلماني وجين والريف هاقا كرتي ديني رنجر خي إبادان كبني qawwutaka rabbii hin dhakkarre qura'aana mana keessatti hin qaraane jammaata eenyuutu isaan goone jarabbiin shayxaana halkanii guyyaa addan bahan sadeessa obboleessa intala tana yeroo si itti gubi waan faayidaa qabuun karaa beekumsa qabne itti barsiiftu yoo qura'aana hin beeknees yoo diinirraa hin beeknees yoo nii fi abacaa hin beeknees yoo nii fi abcd hin beeknees. akkaataa intalti tuwaatti barattuun sammuu siidhaa kan agartee bakka yeroo isiin jawwaalaaf kennitu kana akka isiin jibbitu godhi. Maaliif barnoonni afreejii maalirraa barbaada waan barsiise kanarraa barbaada tanaaf itti yaadda'uun siidhaa dirqama afreessa waan biraa dhabdaa mee makiinaa bitiif makiinaa huccuu mana keessatti huccuu haa barattu sharshafaa fi makaddaa fi kana gandaaf haa hodhitu mataa fiitiif illee huccuu baqaxxeessiif illee haa hodhitu bara hoggaa waan kana irratti waa maallee ni keessa seente isiinu bar jawwaala san cabsuun ni mala shanee isaa. Meegi yeroo takka takka fuudhii warra isaanii illee wajjin dhaqi. Achuma bulaa'uu gaaf garii akkan tala gartee sibiraa fuudhanii kophaa si raffisaniis laali. Ammoo warri aqlii qabu gurbaa fi jaartii addan baasan. Gaafa akkasitti achi bultu kana namni isii wajjin haasoftu hin jiru beekadhu si malee bakka tanaas laali. Jahee isaa mee gaaf garii baadiyyaa jiraattus karaa magaalaa wajjin dhaqa yoo keessaa yoo ilmaan hin qaban. Mee gaaf garii ilaal lafa fagoo isinirra yoo finfinne haa ta'u dirre dawaa haa ta'u hadaama haa ta'u magaalaa waliin dhaqaa uteela bula eenyu wajji haaso'itti mee haaree deebitii bar sammuu isii kanatti mee wayyeessaa oofi torbe isaa rabbi yoo isin gargaaree riskii qabaatte mee hajjii fi umraa waliin godha rabbi isin haa mijjeessu obboleessa kiyya wanni gartee beekuun sirratti jirtu dogongorri guddaan ati qabduu beeytaa. odoon tala tana gaafa dura isiin faxara si kennitu ani kophaan nyaadhu jettee didde laaqanaan akkasuma didde hiraataan akkasuma didde dirqama isiiti si wajjin nyaachuun. Yoo isiin gartee sii ta'u nyaadhu sii ta'u baatu dhiisi jettee kadantaan qabne taate intala furmaanni akkumaan sinjee karaa warraatii fi kanaan furmaata godhuu dadhabnaan rakkoo sirraa himattuu jira bakka firaashaatti haa ta'u. oduu isin dhuftu takjiba haa ta'u gaafa kanafitti hin rafini karaa furmaataa barbaadi rabbiin waan gartee akkanatti isin kana adda facaasu rabbiin isinirra haa qabu meega nageetti isin jennaa obboleessa keenya. Iyyannaan hatattamaa takka tagartee karaa karaa biraatiin dhufte karaa mana duubaatiin. takkaahu karaa DHLtiin ergamte fakkaatti walumaa galattuu gaafiin tunii ta obboleessa keenya tokkooti galman isiilleen dhibba jaha fi afurtamii lama. Akka jettuu gaafiin ani akkuma ja'anittuu jaalaltii jaalaltii jejuun qabdu jenna. jaalaltii xiqqoo fi guddoo keessan jirtuu jedhan. Jaalaltii ija nama baasitii jedhan waan arkanii karaa isiin argartiisan malee. Waan akkanaatiin mokkorameetiin intala takka fuudhe. Intalti tun naan duratti heerumtee jirti. Inumaa heerumteellee haadha ilmaaniiti ilmaan afur qabdi. Garuu anillee waanin irratti jaaladhee isii tana fuudheen qaba. Sunis salaata shananii fi akkuma san haala bareedaa qabaachuu isiitiif. Maashaa Allah. Rabbiin duuba akkumaan fuudhetti isiirraa ilmaan lama naa kenne. Duuba rakkoon isii maali yoo jenneen mushkilaan isii dhaatanii anaa wajjin qabdu jaartiin tiyya qabbanooytu yeroon fedhetti fedhindarraan arkadhu. Dhalaan bar fedhinnaa qabdu takka gartee dhiira fedhinnaa qabnellee of tottolchitee of bareechitee keessaa fiddi. Isiin dhala akkas beekuusii miti. Dantaan qabdu qabbanooytu dhugaati. Kana gubbaadhaan hirriiba guddatti. Yeroo hedduudhaan rakkoo isiin qabdu kana gorsan gartee amman dura isinirraa argadheetti irkadhee isii dhudhungachuudhaan shoshokoomuudhaan qirqirsuudhaan waan adda addaatiin harkisee haala kanaan irraa jijjiira jedhe. Waa takka furmaana tokko irraan agarre duuba. Booda gaalafaa ka'eetiin adeeti yaa'ati nama akkanaati. Waan akkanaa waan akkanaa qabda. Waan akkanaa akkanaatis hin beektu. Akkana si wajjin taanis akkas namaan beektu. Ani filaas gartee hayya manaa godhi dhiifa manaa godhi fuudhuun fedha. Rakkoon takkan jirtu haa. Rabbi halaal sii godhe. Ammoo guyyaa fuutu san sigalee odoo gartaa manarraa gadi hin baane harka bitaatiin illee ta waraqaa hiikkaadhaan naa kenne. Mana kiyya keessaan jiraadha ilman kiyyaa wajjin. Duuba tanaaf jecha dubbiin bakka tana geesse mee deebisaa teessaniin nasihaa teessaniin ni dhaqqaba. Obboleessa keenya ati ha muslimaati insha Allah. Ta duraati waan ammaa olit dabree haasawa dabree cufa keessatti dhagahuu hin dhabdu. Akka namni jaartii isaa himatu tokko. eeybii gartee ifii qabuus irrina qabuus dubbachuu qaba. Atilleen iyyannaa tana keessatti akka jaartiin teetuun cibaadaa qabduu fi haala bareedaa akka qabdullee himte. Akkaataa isiin itti jaarsa duraatiin adda deemte illee rabbuma tokkichaatu beeka. Intalti diin akkana qabaattee jaarsi hadiin hin qabne ta'uudhaaf biraa deemuullee ni mala. Nama akkasii biraa dhuftee atiin kun nama ibaadaan qabne hadiin hin qabne tahuun keetillee ni mala nurra rabbiitu si beeka. Haa ta'u islaamummaa keessatti wanni beekuu qabdu intalti guddoon nama xiqqaa heerumuun qaanyi miti. Gurbaan xiqqaan intala isarra guddoo fuudhuun qaanyi miti. Odoo wanni waan jibbatamaa ta'e irra cifilamaan namaa irra jaalatamaan namaa نبين كينيا عليه الصلاة والسلام قافة خديجة فودن عمرين أما ديدمي شدي إسين أمتا أفرتبي أمتا خودشان نبي الرقدو أمتا أفرتن بود إلمان جهد التنبي خينجا فربي سرها جالته نبين كينيا أما ديدمي شدي إسي وجنجراته إرمت تنفوني تكا إيغا إسين دوتي بود انتلو مكسي تلفا ترتي tajaajila ilmaansaa warran heerumin faaximaa fi ummu kulsuum akkuma san tajaajiltuu isaa ta turte ummu eeyman booda isaan kun waan sadeen mana keessa jiraniif ilmaansaa kanaaf jecha ta khadiijaarra guddoodhaa ta umriinsi ama shantamii fuudhe sawdaa binti zamaa obboleessa keenya intala takka ta namarra guddoo fuudha jechuun himuun ceebii miti. akkasittiif beeki. Xiqqoon nama guddaa heerumuu yoo taates Aishaa radiyallahu anhaa rabbi irraa haa jaalatu intalti Abubakar Siddiq gaafa nikaa godhan amatuma jahaa fi torba. Gaafa nabiin keenya ammoo manatti galfatu ama sagal meekkanan laalikaa. Nabiin keenya gaafas umriin meeqa amata shantamii sadii. Gaafan tala tana fuutu ati. guddina kanaa fi ilmaan qabaachuu oduma beektuu diin siitii fi fuudhe jechuu wahuma rabbiin jaalatu dalaydee rabbiin sirra haa qeebalu. Obboleessa keenya ammoo wanni gartee hirriibni hedduu raftii jechuu kanarraa waan ibsitillee hin qabdu. San talti tuni. ganama siin duratti odoo ati rafni rafti moo guyyaa laaqanan gootu rafti moo ganamaas faxaran gootu akkamii waa takka waan as ibsite as keessatti hin jiru. Maaliif dhiirtii takka takka yeroo namni silaa galu kan hiraata godhaniis ala taa'eeti waraqaa taphataa ganda namaatti yeroo fixata yoo warra jimaa qabu faa ta'a. bakkatti gartee shamarran badaan jirtuu fi kana taa'ee achitti lulluqata. Gaafa kana maal gootire haati ilmaanii takka rafuun isidhaa waan gootu wallaalteeti. Seetu akka isiin firraa raftu godhe jechuudha. Odoo ati mana kee keessa teessee wajjin nyaattee wajjin dhuydee za'aan mana galte akka hara hirriibaan hin fiine beeki. Lammeessaa. Ta lammeessaadhaa jaartiin tiyyatuun qabbanaa itti jira fedhinnaa dhabaa jettee himtu intalti tun si dura afur dhaltee keetii wajji jaha yoo qabbana qabaatte ilmaan kun eessaa dhufe yaa obboleessa kiyya lilmeenii itti nayxe duba intalti ilmaan jaha dhalte qabbana waan qabdu ammoo haala amala keetiin ati isii qabbaneessuun ni malti sadeessaa jechi isiidha yoo gartee narra fuute na hiiki intaltii haqa kee wallaalaaf hin jenne amaluma dhalaa cufaati dhaluma takkallee eena irratti fuudhi siin dhibbarraa takka tagartee dhalaa takka jaalattee jaarsa sii fuusiftu dhibbarraa takka sunilleen fedhinnaa guutuu argattee kara cufaan mana sii keessa kabajamtee haala bareedaa wajjin jirti kan dalayne inni itti dalagee mana keessa boonsee waan jaartii namaati ol godhee isii ha jiraachisu warra akkasii fa'a. Ammoo namni tokko ha aqlii qabu xabi'aa gartee haala gartee jaartii isaatii ni beeka. Akkuma san dhalaan takka gartee guddina isiirraahis dhalaan tun umriin yeroo deemtuun jijjiirama akka gaafa ijoollummaadhaatti ilaaluu hin qabu. Akkuma sana ammallee jiruun gartee jaraatan kunis namni huyyoo gartee wooma nyaatanii dhugan kana keessatti viitaamin C fi D waan barbaachisu hin qabaannes qabbanti nama ni dhufti. Obboleessa keenya ati umrii teetillee hin himne akka umrii si himte kanatti. Ati immoo guyyattillee yeroo meeqaa warra kiyyaa wajjiin itti dabalamuu fedhallee ibsan goone. Sa guyyatti yeroo hedduu feetamoo torbaaniif feetallee waan ibsan goote hin qabdu. Garuu wanni beekuu qabdu. Manuma cufa keessa warri gartee xaphuumaa takka qabu qaala tokko qabu fedhinnaa takka qabu fedhinnaa shahawaa keessatti warri gartee wal madaalu takkee wal argata. dhibbarraa shan jechuu dandeessa warri akkasii wal argatu. Irra hedduun yaa intalaa irra oowwitu inni qabbanaawa. Nu warra gartee waa gaafataniif tana beeka. Gaaf garii namtichi oowwaadha isin qabbanooytu. Duuba obbolowwan namni gartee hogga bultii jaarratuuf fedhinnuma shahawaa gartee daqiiqaa shaniif waliin fuudhu bar fedhinnummaan tunuu miizaana deemuu qabdii bar fedhinnaan nuti yoo guddifne miidhamaatu nutti dhufaa rakkinaatu narra dhufaa warra kiyyarra dhuftii namni sammuu qabu beekuu dhaqaba hirriiba guddisuun humnallee nama buufti mee warra dachee akaafuu gaafadhu warri dachee akaafuu hin guddisan hirriiba guyyaa hirriiba guddisanii beeka guyyaa akaafuu kan dandeenye warra dachee akaafuu gaafadha. Qabbanti wanni irraa dhuftu kuma san qaamni waan fedhu yoo dhabe qaamni kun waa hedduutti haajama waan gartee irrina ilmi namaa ilma namaa mirqaansu. Duuba kanaaf jecha yoo intalti tuni gartee qabbantisii an hoggota akka fooniin nyaachisaa, hoggota akka lukkuudhaa, hoggota akka kalluuna, hoggota akka kanaa, burtukaana, muuza, waan adda addaatillee godhaaf hajjattu taate hospitaala geessi ilaali. Maalirraa akka ta'e qabbanti nama ni dhoyti, qabbanti tuni karaa hedduuni. Qabbanummaan ja'an tuni qaama keessatti nama itittee dhiinni kun yoo dhiinni hin dalayne qabbanaa itti dhufa. Tanaaf jecha hospitaala dhaqi ilaali, hospitaalli munashixaata jedhaniiti mirqaansituu jedhanii dawaa kennaniifi jira. Ta irriin agartee qaama keessaa sibiila ta'u waan barbaachisu taguuttu. Akkuma san ammoo karaa gartee warra hayyoota gartee wal'aansa mukaati isin irraanfatiin waa hedduudhaan bakka kana keessatti akka deemaa akka akka halluunaa waa hedduuta mana keessatti namni keenya ittiin fayyadamne namni keenya wanni beeku waan gaarii. bu'aan gaariitti wanni beeku fooni yaa jara keenya foonirra foonirra barbaala ooyiruu keessaa goommanaafa raafuufa baala gartee isin tuffattan marma mararreefa akkuma isan gartee salaxaa adda addaa kana gartee xamaaxim jiraa jazar khiyaar waan akkanaati wanni gartee arra addunyaan dhiisaa jirti foon nama dulloomsaa hojanii kanaan gartee waan gartee isinirraa irratti isitti fayyadama. akkuma duraanuu jennetti namni gartee har'aan tana rabbiin jaartii ibaada qabdu kennee fi ilmaan irraa argate rahaa harkatee beekadha namni jaartiin diin hin qabne wajjin jiru jaartiin amanu oguma takka illee tanaaf jecha warra diin irratti waltii bultii ijaarratu warra kheyrii irratti waliin jiraatu warra gartee haasinni irraa muramee kheyrii dhuftii waliin addunyaa irraa tanarraa deemu takka asii dura du'aa takka isiidha namni wal buuda hafulleen toltuu wal dubbachuun hedduu bareedduudha warra akkanumatti gartee gaa haala gaarii walirraa dhagahee walii beekuus dhiiraa fi dhaalaan rabbiin cufa keenya nuuf haa godhu akkuma isan duuba warra hangmee hanga gartee gaa guyyaa feesisaa ta'e kan warreen gartee pooroogiraama harkaa qaban soommana boodatti hanga walitti deebinuu naga yaannuu jiraadhaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله شيخ كينيا كبجما في جالة ما دكتور لواء الإسلام ربي نسن الرها جالة بكم سرام بكم سسني هذا بلو سنين جنة hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessanuuf jiraadha jiruu qananii keessa qubadha milkii duniyaa akiraa argadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu
نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة